Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iri jwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni ku wa kabiri tariki cumi n'umunani ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro mwisanga gitaramijwe na frederic nkundikije abanyagihugu bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baza kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'amatora abashingamateka ku igenekezo rya mirongo ine na gatatu ry'uku kwezi kwa cumi na kabiri atagihindutse mu banyapolitiki bariko bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu harimwo emmanuel ramazani shadari yashikirijwe na perezida joseph kabila abatetsi bo mu migambwe itavuga rumwe na leta felix cisekedi martin fayulu noel ciani hamwe n'abandi gushika ubu rero ntibiramenyekana niba abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bariko bariyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu bazohava bafata ingingo yo gushigikira umunyapolitiki umwe azohiganwa mu kibanza c'abatavuga rumwe na leta kugira ngo bagwize amahirwe yabo yo gutsinda ayo matora yamara kandi muri iki gihe ayo matora arindiriwe cane yitezwe hari abafite uh, amakenga kwashobora kubamwo intambamyi bakaba bafatira ahanini ku ngorane zavuzwe ku mashini zo gutora hamwe no ku kibazo c'umuriro wadutse ku bubiko bw'ibiro vy'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ikinshasa ku murwa mukuru uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu banyapolitike b'abanyekongo bariko bariyamamaza mu matora y'abashingamateka uh, mu kanya twari kumwe na godeshiri aguma ariko telefone yiwe mbona ko umengo iracitse ariko mukanya araboneka ari mu buseruko bw'igihugu ca kongo rero aho ariko uh, yiyamamariza amatora y'abashingamateka gode ciri haguma asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za amerika uh, turaba turi kumwe kandi na emmanuel sekiba asanzwe yigisha muri uh, mu ntara ya california muri leta zunze ubumwe za amerika nawe nyene ari mu buseruko bwa kongo muri iki gihe aho ariko yiyamamariza ikibanza c'umushingamateka turi kumwe kandi na Ndorimana Semana asanzwe azi, azi cyane rwose politike mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mwiriwe neza Ndorimana Semana
yego mwiriwe neza bwana Frederic Nkundikije e, murakomeye
turakomeye nta kibazo e, mu kanya twari kumwe n'abashinga ntahe Gode Ciri Haguma hamwe na Emmanuel Sekiwa amatelefone aracitse ariko nibaza ko mu kanya dusubira kubabona ariko mu kurindira ko baboneka mushinga ntahe Ndorimana Semana mwarakurikiranye eka ibikorwa byo kwiyamamaza by'abanyapolitika bari mu icyo gihugu eka n'ingorane zisanzwe zivugwa hirya no hino mbega ku bwanyu ayo matora muyabona gute
aya matora mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi harimo ibibazo byinshi azahura nabyo icya mbere ni uko nk'uko mwabivuze iriya seni aricyo kigo cyagombaga kuyobora amatora icyicaro cyayo gikuru twumvise ko cyafashwe n'inkongi y'umuriro hanyuma hari ibindi bibazo nko muri za kasayi hari imitwe y'inyeshyamba hari za norikivu harimo havugwa za ebola zimaze kwica ngo abantu bageze hafi ku ijana na makumyabiri tuzi kandi ko hari imitwe itandukanye yitwaza intwaro yuzuye muri congo ndetse oni ubwayo ikavuga ko mirongo itanu n'umunani ku ijana y'iyo mitwe yose ifashwa n'ubutegetsi bwa lora bwa joseph kabila hanyuma ikindi tuzi ko habayeho amasezerano ya saint silvestre yavugaga ko yateguraga aya matora hanyuma bakemeza ingingo zimwe na zimwe zagomba perezida yagombaga gukora byanze bikunze harimo kurekura imfungwa zose za politike no kureka gukurikirana abanyepolitike bamwe na bamwe ibyo ntabyo turabona mu by'ukuri tukaba dusanga ko aya matora mu byo atazaba yoroshye ndetse tukaba dufite impungenge ko ibizayakurikira bidashobora kuzaba ari byiza cyane ku banyekongo ndetse no ku bihugu bituranye na kongo murakoze muravuze imitwe itandukanye mukaba muvuze ko hariho n'imitwe yoba ishigikiwe na perezida joseph kabila hari ibintu byoba bitanga insiguro y'uko yoba afise iyi mitwe canke imirwi irwanya ubutegetsi hari akamaro vyamugirira kandi yavuze ko atazosubira kwitoza wewe
ibyo twabikuye muri muri zimwe mu nzandiko za oni za vuba ahangaha aho abahagarariye oni ndetse na monisco bagiye batangaza ibyo ngibyo ni madame witwa leila zerugi uwo ngo niwe uhagarariye umutwe wa monisco akaba ari intumwa y'umunyamabanga wa oni muri congo uwo rwose muri raporo ze za vuba ahangaha niwo wemeje ko mirongo itanu ku ijana mirongo itanu n'umunani ku ijana y'imitwe yitwaza intwaro muri congo ko yaba ishyigikiwe na joseph kabila ibyo kandi bikaba bigaragara kubera ko ubona ubutegetsi bw'igihugu ntabwo bubasha kugera ahantu hose congo irasa naho ubu butegetsi bwari buriho bwananiwe kugera hose muri congo kubera ubu simbizi nimba ari kubera ubunini bwabwo cyangwa ari izindi mpamvu tutaramenya neza ibyo rero bituma ahantu hamwe na hamwe hagenda habaho imitwe yitwara gisirikare yitwaza imbunda iyo mitwe hamwe na hamwe ari ikontorora aho hantu ibyo rero kuba byaremejwe n'intumwa ihagarariye monisco nta gushidikanya ko byanze bikunze babifiteho amakuru ahagije egume iyo mirwi irwanya ubutegetsi kuri iyo mirwi tururayigaruka ko ariko ndabona mu kanya gode ceri haguma abonetse mwiriwe neza gode ceri haguma gode muratwumva
ya ya ya ntabwo ndimo kukumva neza intuza iyo nyine uriya mukobwa yakoresheje ego ko irimo gutambuka neza yaba ariyo ukoresha nibwo ndakumva neza niyo ndiko ndakoresha ndakumva neza twe turakumva neza cyane rwose gode mutubwire ubwa mbere na mbere ibikorwa byo kwiyamamaza murimwo ngaho biriko bigenda gute
subiramo ntabwo ndimo ngiye ntabwo ndimo kumva neza ndiko ndakubaza ibikorwa murimwo vyo kwiyamamaza mwebwe muba muri leta z'ubumwe za amerika mwagiye kwiyamamaza mu kibanza c'umushingamateka ibikorwa murimwo biriko bigenda gute
icya mbere na mbere yenda navuga amazina yanjye nitwa gode ciri haguma ubu ngubu ndakoresha ariyasi mudondi iryo zina rya mudondi rikaba ari izina rya sogokuru wanjye wahoze ari shefu di viraje ariko akaba atakiriho ubu ngubu noneho abantu bo mu muryango wanjye bakambwira ko nakoresha iryo zina kugira ngo rikomeze ryumvikane cyangwa rimenyekane mu byerekeye kwiyamamaza niyamamarije mu cyama cyitwa pnb kikaba kiri muri opozisiyo muri regurupuma amk iyo regurupuma ikaba iri inyuma ya moyize katumbi urabona ni ukuvuga ko ubu ngubu ndimo kwiyamamariza muri opozisiyo
amahirwe yanyu kugira ngo mutsinde mutsindire ikibanza cy'umushingamateka angana iki mwihweje ibikorwa mumazemo iminsi
subiramo ntabwo ndimo kumva neza egera riri kuva kure egera telefone wumvirize cyane rwose ndumva ko hari ikibazo cya telefone twe turakumva neza cyane rwose ariko wowe nibaza ko utari kuratwumva neza nashakaga kubaza amahirwe yanyu yo gutsinda mu matora murimwo kugira ngo muze muwe umushinga amateka angana iki mwihweje ibikorwa murimwo
amatora twizeye ko tuzayatsinda nk'uko uko uko tubibwirwa na bariya bategura amatora baratubwira ngo noneho ngo bazakoresha taransifaransi ngo bazakora ibintu byiza ku buryo abazava muri ariya matora barwanira igihugu bakarwanira popirasiyo twizeye ko aribyo bazakora nk'uko ariya matora y'ubushize amahanga yose namwe ndumva mwarabyumvise cyangwa mwarabibonye habayemo ibintu by'ubujura kandi bakabikora ku mugaragaro nyuma yaho nta kintu cyakozwe nta giti cyakozwe ku buryo ndetse n'iyo ntuza n'iyo guverinoma yatowe muri icyo gihe cyashize ubu ngubu bamazeho imyaka irindwi aho kugira ngo bamare imyaka itanu bagiye biyongeza biyongeza biyongeza biyongeza ubundi ubu ngubu abaturage bamaze kurangirwa barashaka ko hagira icyahinduka kandi no muri abo ngabo bazaba ariho bakabara abantu nyine baba bavuganira nyayo atari ukuvuga ngo ngo bababwiye ko bazabavuganira ariko bakwegereye ibyicasa bakicara bagaceceka bagahembwa bagaceceka nyine abantu barimo gupfa abafatwa nabi abashimutwa abagira bati ntibagire n'umwe uvuga umudepite nta kigamba bavuga ngo hari insekirite na perezida nkawe ntacyo avuga abo bantu bacecetse kandi popirasiyo irimo gupfa ni ibyo ngibyo nyine popirasiyo ishaka ko yahindura ikatora abandi noneho abandi bakajya hariya bakazabagambira ubu ngubu popirasiyo yonyine iravuga ko tugiye gutora abagabo ntabwo twakongera gutora kanaka ngo kubera ko yaduhaye amafaranga ngo kanaka kubera ko yaduhaye inzoga kanaka ngo yaguze inka arabaga ngo aduha inyama ibintu nk'ibyo amasafuriya ibiki n'ibiki imyenda amatiriko amashapo ngo yangu ntabwo tugiye gutora ibyo ngibyo turashaka gutora abagabo nyabagabo batuvuganira batuganira aho ngaho nyine kugira ngo umutekano ugaruke ahantu turi ibyo ngibyo popirasiyo itegereje
mushana chiri gode haguma ntihagira muja mugume ngaho turi kumwe kandi na numushana hahenda arimo anasema na mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose amatora ashobora kugira hari n'ikindi kibazo twumvise amakuru atangaza ko mu gihe ngo shadari utsinda amatora acisekedi atamwemera ivyo mwe mubivuga ko ikiga mushana hahenda arimo anasema
iki kibazo ntabwo nari nzise neza sinzi ngo mwasubiramo
Ndorimana
yego ntabwo nari iki kibazo neza mwasubiramo kandi perezida uturutse muri opozisiyo ni uriya fayuru niwe bose bavuga ngo barashaka barashaka barashaka naho n'uya sadari we akavuga ngo azakomeza iby'iriya guverinoma yari ihari kubera ko ari perezida kabira wamutoye akamushyiraho ngo noneho ngo azakomeza gukora ibyo kabira yakoraga noneho bakabona ko nta kintu kizahinduka batatoye undi muntu atari uzagendera kuri porogaramu ya kabira noneho bakavuga ngo bo barashaka opozisiyo noneho bavote cyangwa batore uriya fayuru azababerera ijisho rya guverinoma ihangaho ikinshasa ni ibyo ngibyo barimo hano naho ibindi barimo kuvuga byo hirya no hino ibyo ngibyo byo ntacyo bimaze barimo kwintimida popirasiyo bamwe ejo numvise barimo kuba ngo barababwiye ngo ngo nibatora fayuru ngo ahubwo ngo abandande ngo bazava hariya muri noro batuye ngo baze ngo babirukane ngo babajyane mu rwanda none se bazabajyana mu rwanda fayuru nicyo gihugu azaba yatorewemo cyangwa azaba yatorewe muri kongo kandi atowe n'abakongomani none se bazaza bafate nabi popirasiyo neba koko bizabaho na fayiro ari perezida nawe aceceke cyangwa azaba ari perezida wo kudefanda popirasiyo urabona icyo kibazo gihari ubu ngubu bariya bo muri muvanse perezidansiyeri baragenda baintimida popirasiyo baintimida popirasiyo ariko izo intimidasiyo zabo ukurikije ibyo popirasiyo irimo hano barimo kuvuga ngo ngo bazagenda babitubwirira aho twabasanze ngo bisigare aho ngaho ngo twebwe mu gihe cyo gutora tuzi aho tuzatora ego mereke icyo ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ariko nariko ndabaza n'umushana hahenda arimo anasemana nawe nyine agira icyo avuze ku yandi makuru atangajwe ingorane zishobora kuba ziyongeye ku zari zihasanzwe aho umushana hahe cisekedi atangaje ko mu gihe shadari yotsinda amatora atomwemera atokwemera ibyavuye mu matora ndorimana naho mutarumva ayo makuru ayo makuru atangajwe yongera ku zindi ngorane muyavuga ko iki
murakoze cyane icya mbere tugomba kumenya ni uko muri afurika ni hake cyane aho hagiye haba amatora uwatsinzwe akemera mu buryo bworoheje ikunda kugorana cyane ubwo rero ntabwo byaba bitangaje binabaye muri congo gusa umwihariko wa congo ni uko twebwe tubireba ntabwo tubonamo cya kintu cy'amatora ya demokarasi mu by'ukuri nk'uko ivugwa icya mbere tuzi ko perezida kabila yari mu ishyaka rya pprd mu by'ukuri nimba ari muri demokarasi ishyaka rya pprd niyo ryagombaga kwicara rikitoramo umuntu abakadere bagakora amatora bakishakamo umuntu bazashyira imbere bityo uwo muntu akaba ari we uzahangana mu matora ariko siko byagenze twabonye ari kabila ubwe ku giti cye bimeze nka bya bindi bya kera by'umuperezida akavuga ati n'uyu nguyu ushaka uzansimbura ibyo ntabwo tubibonamo ikintu cya demokarasi cya kabiri hari ibintu bitatu cyangwa bine yari yasabwe kugira ngo amatora azagende neza icya mbere bari bamubwiye ko hagomba kugenzurwa icyo bita fishe elegitoral ndetse bamwe bakaba bari banze izi mashini zizakoreshwa mu gutora impamvu bagaragazaga ni uko izo mashini abaturage ntibazimenyereye kandi igihe zagejejwe kugira ngo zigere hose mu gihugu ari gito kugira ngo banazihugurirwe kumenya kuzitoresha nabyo biragoranye ariko nubwo abarwanya kabila bagiye bashyiraho igitutu kugira ngo izo izo mashine zidakoreshwa hakoreshwa uburyo bwari busanzwe nta kintu byabashije kugeraho kuko kabila yakomeje kugumishaho ubwo buryo nyine we yari yashyizeho cyangwa isheni yari yashyizeho kugira ngo abaturage bazatoreshe izo mashini kandi batazizi ikindi twavuga hari ibintu yari yasabwe na iriya koro ya saint silvestre bari bamusabye mu by'ukuri guhita afungura abanyepolitike bose afunze kurekura ibitangazamakuru yafunze bikongera bigakora kureka itangazamakuru rigakora hanyuma akareka no gukurikirana abanyepolitiki bakurikiranwa ubwo birumvikana niba muzi katumbi bashaka kuvugwa n'abandi n'abandi bari mu magereza ya kinshasa bakabarekura bakajya kubakurikirana ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe yigeze akora mbese rero iyo tureba kuzaba ari ukwimika mu yandi magambo kuzaba ari ukwimika sadari kuko amatora ntabwo twizeye ko azagera ahantu hose mu buryo bwa demokarasi abashe gukorwa mu mucyo nk'uko byari biteganyijwe bityo rero bizabasha kuzura ibibazo bikomeye cyane harimo nk'ibyo bya ba jean Pierre bemba ntekereza ko na bamuhizi katumbi batazaceceka ntekereza ko hari benshi cyane bazahita bazamura umutwe bamagana ayo matora ndetse hashobora gukurikiraho n'ibindi bintu bitari byiza bishobora kuzamena amaraso y'abanyekongo b'inzirakarengane muvuga nk'uko umengo ibibazo biracari byinshi muri ayo matora tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamenya i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na jean de dieu jean de dieu mwiriwe neza
mwiriwe muri higa jean de dieu
turi kigali kigali akandi kazina ninde yego duka ku ijambo ikibazo cy'imibiro turi ko tuvuga cyane cyane ku matora yo muri congo
yego icyo mbona cyo ni uko uko byagenda kose buriya uri uhagarariye ubutegetsi azatsinda azatsinda amatora halo duka ku ijambo turakumva
azayatsinda ahubwo icyo umuntu yamusaba ni uko yazaba wenda nka nka minisitiri w'intebe wo muri etiyopiya ubona akora ibintu byiza cyangwa uriya muperezida wo muri angola nawe ubona akora ibintu byiza naho ubundi rwose gutsinda bwo azatsinda kubera opozisiyo yitandukanije
murakoze muri icyo gitekerezo mutangaga murakoze jean de dieu mushya nawe ndabimana semana ku bwanyu umwihweje ibikorwa byo kwiyamamaza mwihweje ukuntu byifashe muri kongo muri iki gihe umuntu muri abo bategetsi afite amahirwe yo gutsinda ayo matora ninde ni uwashyikirijwe na perezida joseph kabila nk'uko umushyiranahe jean de dieu abivuze
jean de dieu yavuze gutsinda amatora ariko simbizi nimba twabyita gutsinda kuko hari n'ubwo twavuga ko emmanuel sadari azimikwa ntabwo rero tuzi nimba twabyita gutsinda amatora cyangwa ari ukwimikwa na kabila hanyuma ikindi twavuga ni uko aba bantu bari bashatse gukusanya ingufu barwanya kabila kugira ngo bashyire ingufu zabo hamwe bajya guhurira mu busuwisi bageze mu busuwisi basinya amasezerano yo kwishyira hamwe kugira ngo bashake umukandida umwe uzabasha guhangana n'umukandida wa joseph kabila ibyo rero ntibyabashobokeye nyuma y'amasaha makeya gusa bamaze gusinya ayo matangazo twaje kumva basinya andi matangazo avuga ko ibyo basinye batabyemera ibyo rero byatumye habaho ibikundi habaho kwishyira hamwe kwishyira hamwe gutatanya imbaraga mu buryo budasanzwe nk'ubu tuzi ko kisekedi na kamere bishyize hamwe ndetse hamwe na hamwe bajyana gukora za kampanye kandi bombi ni abakandida ubwo ntituzi imibare barimo nimba bazageraho amajwi bakayaha umwe nimba bizagenda gute ntabwo turabimenya kandi hasigaye igihe kitari kirekire mu by'ukuri kugira ngo abaturage babe bakuwe muri urwo rujijo bashyizwemo kubona kamere na tisekedi bagendana amakuru yandi dufite ni uko bemba na katumbi bangiwe nyuma yo kwangirwa kwiyamamaza bagashyikira marite fayulu bo imbaraga zabo ubu ntabwo barimo bazishyira mu by'ukuri mu gihugu cyane ahubwo amakuru dufite ni uko ku wa gatanu w'icyumweru gishize bashobora kuba bari muri namibiya baragiye kubonana n'abayobozi ba sadeki ubwo izo mbaraga barimo bashyira hanze mu bihugu bituranyi ntabwo mu by'ukuri zigaragaza ibyiza ku gihugu cya kongo kuko nimba ari ibihe by'amatora ingufu zose zakagombye gushyirwa mu matora ingufu rero zishyirwa hanze no kubonana n'ibihugu byo muri sadeke n'iki biragaragaza ikindi kintu ndabona ndabona umushahara kirigode yagarutse telefone yiguma icika reka ariko duhume ijambo hariho umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean de dieu yateye akama avuga ati reka nyabuna washikirijwe na joseph kabila perezida joseph kabila niba azotsinda ayo matora gode muri muri congo muri iki gihe ibintu byifashe gute umunyapolitike afite amahirwe yo gutsinda ayo matora ninde
ubu ngubu uretse ko yenda hari hari ibyo bakora byo kunyura mu nzira zitari zo kugira ngo bibe amajwi naho ubundi hano popirasiyo abaturage bishimiye kubona kabira yarafashe desiziyo yo kutongera gutanga kandidatire ye akaperezanta undi muntu uzamuhagararira shadari noneho ubwo icyari gisigaye cyari ikibazo cya opozisiyo kugira ngo na opozisiyo nayo ifate desiziyo yo kuzana umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo bazahangane noneho n'uriya wa muvanse perezidansiyeri ibyo ngibyo opozisiyo nayo yarabikoze ishaka umukandida umwe fayuru ubwo tuzaba mu gihe cyo gutora tuzaba dufite abakandida babiri gusa hazaba hari fayuru na sadari fayuru we azaba ari umuhagararizi wa opozisiyo naho sadari azaba ari uriya uhagarariye muvanse perezidansiyeri ariko ukurikije ibirimo gukorwa cyangwa ibirimo kuvugwa na popirasiyo hano abaturage baravuga ko bashaka shanjemanyayo iyo shanjemanyayo rero bashaka baravuga no uriya shadari kubera ko ari perezida kabira wamushyizeho ni ukuvuga ko azakomeza porogaramu ya kabira nubwo kabira yaba atari aho ngaho noneho bakavuga ko ngo kugira ngo babone ko shanjema ibayeho ni uko bavota undi muntu udafitanye isano ya kooperasiyo na kabira uwo muntu rero akaba ariwe fayuru wa fayuru akaba ariwo muri opozisiyo kandi popirasiyo yose ikaba yemera ko pito opozisiyo ari ijisho rya guverinoma noneho fayuru aramutse atambutse nka perezida de la repubulike ni ukuvuga ko hari ibintu bizahinduka ibyo muri opozisiyo bangaga kabire yakoraga bakavuga ngo arimo gukora bibi arimo gukora ibiki arimo gukora ibiki ni ukuvuga ko nibagera hariya ikinshasa bakafata bakafata puvuwara ni ukuvuga ko bazakora byiza ibintu byinshi muri ko muvuga ko ibintu byinshi bizoca bihinduka yego me aho ngaho niho dutegereje tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na jean marie jean marie mwiriwe neza muri hehe
turi bujumba mu burundi kandi kazina ninde
mani irakiza jean marie mani irakiza murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku matora yo mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo atekanijwe ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatatu ryo ku kwezi duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro
ikibazo mbona ayo matora ni uko mbona aya matora arimo urujijo rudasanzwe nkabwira tuyibona mu burundi nyine tubyumva ku nteko amakuru canke ku maradiyo mva amakuru urumva kumenya amatora yo muri kongo se amatora mu majambo make ni nk'inkinamico nyene yakinwe ya politiki ya ya mesiye kabira nka politiki n'umuceza rimwe kuko nta kuntu wumva ko uteguye amatora ukajya ufata abagize opozisiyo bakomakomeye bose ntibahabwe uburenganzira bwo kuba bwo kwiyamamaza ngo ntibemerewe ngo wabuze ibi ngo wabuze ibi ukaca bose ube ubavanamwo ukaca uriya burya muntu ubona ko atanga afise ngo niba kuri ibyo byangombwa rero burya hajya nka marite fayuru ni iby'ihe byangombwa biba yari afite bikwiye aho yize katumba atari kuronka aho tubona ko ari ubwoba bwa leta ubwoba bwa leta kandi ukaca ubiraba
murakoze jean marie reka duhe n'ijambo toma toma mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri hega toma
i bujombo izina ry'ikirundi ninde
ndayishimiye ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego je ikibazo muri make hari ikintu navuga ko ari indwara yamunze afurika aho umutware yaba agomba guhiganwa na bashiki we na babyara we na bene wabo aho batavuga rumwe yaba agomba kubakumira kugira ntibagire ijambo mu gihugu rero muri demokarasi bisaba ko haba ibyiyumviro bidasa bihiganwa kugira abanyagihugu bose bagira aho bicagurira rero jeno vuga ni nk'ibi byo gufata abo abona bakomeye muri politiki bose akabigizayo akagomba guhiganwa n'abo yishakiye ni ya ngorane ni ya ngorane ucuhura ata demokarasi igera ihaba rero jeno vuga nti ku matora n'ukuri ndayipfurije kugira amatora meza ariko sinizera ko ashobora kuba meza hariho abantu bakomeye bakumiriwe mu gihugu rero gusa nubasabira ko amatora yoba meza ntakurikirwe n'imbururu nk'uko tubimenyereye mu bihugu bitandukanye ariko musa n'abadafite icyizere ko azoba neza
ntoya sinogira icyizere mu gihe haba hariho abantu bakomeye muri politiki mu gihe muri congo tubona ukuntu hameze hari n'abagumuka bakagera aho bajya no mu mirwano ugaca ukumira abantu bakomeye gutyo tuca twicura ko hashobora kuba imbururu kandi nka genda bujumbura muri congo numvise ko hari umutekano muke nguma mbona yuko no mu burundi natwe dushobora gushyikirwa
murakoze murakoze toma reka duhe ijambo ndabimana agira icyo avuze ku byiyumviro bya jean marie na toma jean marie bakavuze ko ayo matora ari nkinamico reka toma nawe akavuga ko abanyapolitike bashaka guhiganwa n'abantu abanyapolitike badakomeye cyane rwose reka tubaze umushingano ndabimana niba nawe ariko abibona nduga ku ijambo ndabimana
murakoze cyane icya mbere ndabanza kuvuga ku magambo uwo muvandimwe uri muri congo yavuze yavuze ko ngo abakandida ngo bazaba ari babiri ngo ku ruhande rw'abarwanya leta ni marite fayulu ku ruhande rwa leta ngo emmanuel shadari ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo mu by'ukuri kuko abakandida ni makumyabiri n'umwe bose ndetse icyo namwibutsa ni uko uburyo congo iteye yakagombye kuba bizi neza hari uruhande rwa esiti bakunze kwitwa abaswayirifone abo baswayirifone rero nibo niho kamere yavuka za bukavu muri esite ya kongo hari ikindi gice rero cya ruguru cya jean Pierre bemba hakaba iriya aho mubutu yavukaga hakaba ikindi gice cya za kasayi aho kwa ba kisekedi ndetse tukaba dufite ikindi gice cya shaba za katanga hariya kwa kwa moyize katumbi abo rero kugira ngo bose bazahurize ku mukandida bazatore umuntu umwe biragoye ikindi navuga ni uko nubwo turimo tuvuga ubu ngubu ko ari amatora twebwe ukuntu tubibona dusanga na kabila gifite amahirwe menshi yo gukomeza ntabwo tuzi amayeri ashobora gukora kuko yagaragaje cyane ko azi gukina ku bwenge bw'abakongomani abazi neza cyane cyane ko tuzi ko iyi myaka ibiri amaze ayitegeka mu by'ukuri atarayemerewe n'itegeko nshinga ndetse ukabona ko nta n'imbaraga nyinshi byamufashe kugira ngo ategeke iyo myaka ibiri atemerewe n'itegeko nshinga twebwe rero tukaba tuzi ko muri afurika ibintu byose birashoboka inzira zose zo kwishyira ku butegetsi zirashoboka ntabwo rero byazatangaza abantu nyuma y'ibi byose byitwa amatora na kabila ubwe nubwo atari umukandida akomeye ibyo birashoboka kimwe n'uko bashobora kuzimika ubushadari ariko twebwe impungenge zikomeye dufite ni izihereranye n'uko ibihugu amakungu ibihugu byose twahoze tuvuga uwo Leila zerugi uhagarariye monisco hari uwitwa sayidi zeniti hari n'ibihugu nk'ubuhorandi ubufaransa hari n'umuryango uyu nguyu wa francophonie byose biherutse gusohora za raporo bivuga ko ibintu bimeze neza amatora yiteguwe neza ko fishi elegitoral ngo francophonie ngo yayisuzumye neza isanga rwose nta makemwa ifite ndetse ko bizeye ko amatora azamera neza ngo bakurikize uburyo bagiye bakurikirana inzira z'amatora ndetse ubuhorandi n'ubufaransa bikaba byaratangaje ko ikibazo cyonyine ngo kimwe rukumbi ngo kigihari ngo ni uko ngo abakandida ngo batizeye sheni bakaba basaba ko ngo abakandida bose ngo bakwiye ngo kwizera ngo sheni ibi rero ngewe bintera impungenge zikomeye cyane kuko tuzi ko ibihugu bimwe ndetse bitari na bikeya byagiye bisamburwa n'ayo makungu ntabwo twumva rero mu gihe tuzi ibibazo bikomeye biri muri kongo ukuntu ayo mashyirahamwe yose avuga ko atangorane zihari
abo bose bagenda batangaza za raporo bavuga ko ibintu ngo bimeze neza ngo nta kibazo ibyo rero twebwe ku bwacu biduteye impungenge cyane kuko tuzi ko nubwo tubirebera kure ariko tuzi neza ko harimo ibibazo byinshi bitoroshye ndetse bishobora kuzateza ibindi bibazo nyuma y'iyo tariki ya makumyabiri na gatatu egomeye reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na joseph mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe amahoro nkundikije amahoro muri higa joseph
ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo egomeye akandi kazina ninde
nibigira imana ndamukiriza umutumire wose imana arakumva murafite akabazo cy'umubiri
tumaze iminsi twumva amakuru avuga ko ariya muri congo hagiye kuba amatora ariko bikaba bivugwa ko ngo nta ndorerezi mpuzamahanga zizajyayo ngo hazakora indorerezi zo mu gihugu hagati mbese akabazo nshaka kubaza imana iyo bitegereje uko gukumira izo ndorerezi mpuzamahanga ntacyo byaba bihishe inyuma ese ubwo icyizere baha ayo matora yo muri congo ni ayahe
murakoze murakoze joseph reka duhe n'ijambo claude hanyuma amushyira ntahe ndorimana aragira icyo abishyuye mu kanya claude mwiriwe neza
mahoro cyane mahoro muri hehe
turi bujumbura mu burundi akazina k'ikirundi ninde
akazina k'ikirundi yego
niyo mwungere niyo mwungere duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
nashaka kubaza yego
uwo munyepolitike ni kubera iki abanyepolitike na cyane cyane abo muri afurika tukavuga na cyane cyane abo muri opozisiyo iyo hageze yuko amatora baba bakunda kuvuga hakiri kare yuko ibizova mu matora batazobyemera n'ubwo amatora
iyo bataraba mbega kuba ari ugutunganya nabi amatora imigwi yo muri afurika ubwayo cyangwa kuba ari ugutinya kw'abanyepolitike bo muri opozisiyo bo muri afurika ubwabo nyine bivanye n'uko abanywanyi babo baba ari bakeya cyangwa baba babona yuko atansinze bazoronka kare bagaca bitwaza ayo majambo ati ibizova mu matora ntibizobyemera ariko impera n'impera ugasanga babyemeye aha ndatanga nk'ubururu ukaraba nko muri za kenya ukaraba nko muri za uganda n'ahandi n'ahandi tuyoba biva kuki ndashaka uwo mutumire rero hagire amwe kwinyisha ako kabazo kanjye murakoze murakoze claude reka ndabimana semana agira icyo yabishyuye ikibazo cya joseph cyane cyane nawe nyine akaba yabaje ikibazo ko atandorerezi zihari muri icyo gihe ayo matora aza kwemerwa reka nicyo kibazo cy'umushinanahe claude duga ku ijambo ndabimana
murakoze cyane icya mbere wabanza kubwira uwo muvandimwe wahamagaye ari mu rwanda avuga ko nta ndorerezi kugeza ubu amakuru dufite ni uko indorerezi zizemererwa ariko kuba indorerezi zizemererwa gukurikirana ayo matora mu by'ukuri twe ntabwo bituha icyizere kuko ntacyo tubona izo ndorerezi zizakora mu bihugu byinshi bya afurika hagiye haba amatora izo ndorerezi zihari ntizigire ikintu na kimwe zinahindura ndetse tuzi ibihugu bimwe bimwe nk'u rwanda aho usanga amatora izo ndorerezi zigera kuri site y'amatora amatora yarangiye abantu bose bavuye no kuri za site z'amatora ibintu byose byarangiye ku buryo izo ndorerezi zitabasha kubona n'ibyo zandika mu maraporo yazo ikindi nanone izo ndorerezi ziragenda zikakirwa neza mu mahoteli meza zikahabwa ibyo zishaka byose ku buryo kuza kuvuguruza abari ku butegetsi ko batatsinze ko amatora yabayemo ikibazo ibyo ntabwo bikunze kugera ku bwanjye rero kuba indorerezi zizaba zihari ntacyo bizahindura kuko cyane cyane raporo zirasohoka bakavuga ko amatora atagenze neza ariko ibyo nta na hamwe twabonye bibuza uwatsinze kurahira kuba perezida w'igihugu ibyo rero kuba zizahaba cyangwa ntizihabe uretse ko amakuru dufite ni uko zizaba zihari uyu wa kabiri rero nawe aravuze ati kuki ibihugu bya afurika abakandida bamwe bakunze kwihutira kutemera kuvuga ko batazemera ibyavuye mu matora mu by'ukuri hari ikintu hari impamvu zumvikana nko muri congo icya mbere bavuze ko bariya barwanya ubutegetsi basabaga ko izo mashine zizakoreshwa mu gutora batazishaka ku bwabo bagaragazaga ko ari uburyo shadari na kabila bashaka gukoresha izo mashini kugira ngo bazabashe kwiba amajwi ibyo ni ibintu rwose bigaragara nubwo bashyizeho igitutu nta kintu byatanze icya kabiri amatora kugira ngo abe meza ni uko igihugu kigomba kuba kizi umubare w'abaturage bazatora iyo umubare w'abaturage bazatora uterwa uboneka gute habaho icyo bita resansima bakaresansa abaturage abaturage igihugu kikamenya ngo n'abakandida bakajya mu matora bazi ngo mu matora tugiyemo dufite abazatora bangana batya aha n'aha hazaba bangana batya hariya hazaba bangana batya ariko uko tubizi mu gihugu nka kongo nko mu matora ashize amatora yashyizeho kabila aheruka batangaje uwatsinze i kinshasa ahantu hamwe na hamwe nko muri za kivu amantuze batararangiza kubarura ndetse bya bisanzwe bikiri aho ngaho batararangiza no kubarura ni ukuvuga ngo ubwo wakwibaza rero bati uti batangaje gute ko kabila ari we watsinze kandi ahantu hamwe na hamwe bari bakibara amajwi ubwo urumva biba ari ibintu bihita bigaragara ko bitameze neza ndetse mu bihugu bimwe bya afurika tuzi nko mu gihugu cya kenya mu matora aheruka batangaje uwatsinze uwatsinzwe ajya mu nkiko ageze mu nkiko urukiko rwemeza neza ko koko ayo matora atagenze neza agomba kongera gusubirwamo ni urugero rwiza cyane ntituzi ko tuzongera kubona tuzabona amahirwe y'uko ibindi bihugu nabyo abacamanza bazajya bicara bakagira imbaraga yo kubwira uwatsinze ko atatsinze mu buryo bunyuze mu nzira zemewe amatora ngo asubirwemo ibyo rero ni ukuvuga ngo nabo baba bafite ishingiro ntabwo buri gihe baba badafite ishingiro Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na john mwiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri higa john eh ndi mu rwanda mu rwanda irindi zina ninde hirwa nduga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato Eh, ikibazo nabazaga nge afurika njya ni- ni- nibaza ndeba amatora yo muri afurika nkibaza ninde uroga afurika afurika nta kintu nta matora aboneye ajya akunda kuhaba za nko muri congo ejo bundi twumvise ngo ibikoresho byo gutoresha byahiye byatwitswe nande Uyu- igihugu ntabwo gishobora gukora n'iperereza nibura ngo kiduhe rap- ripoti ngo kitwereke ninde ni opposition cyangwa ni about government nibo batwitse ibikoresho ubu ni ukuvuga ngo nimba ari ukwiba amajwi bamaze kwiba kera byararangiye ndabona iyo perezida uriho ashobora kuba ashaka gushyiraho uriya muntu we kuko yivugiye ko n'ubutaha ashaka kuzongera kwiyamamaza kugira ngo azamenye nko kwa kundi abana bakina agati nkaguhereza nawe ukampereza babona ariyo plan yabo bashaka ni ukuvuga ngo ibintu byo muri afurika nimba ari uturoga ko nta gihugu cya afurika ndabona amatora aboneye icyo ni ikibazo ki- ni indwara itumunga muri afurika murakoze murakoze john reka duhe n'ijambo fabrice mwiriwe neza
muri aho turi aho Eh, izina ry'ikirundi ninde kinyarwanda
okay eh, nitwaye imana fabrice nkaba ndi umunyarwanda nkaba ndi hano i kigali yego duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato
Eh, murakoze ku mwanya mu maye ngewe nagira ngo mbaze ku bijyanye n'iterambere kw'icyo kw'icyo gihugu cya kongo Eh, mu by'ukuri uko amatora abaye andi akaza usanga bagara bisi- bizeza abaturage ko hariya muri nyamitabo ndetse na kinyana na za karuba ko bazagerageza kuhashyira za kaburimbo mu by'ukuri ugasanga manda yose joseph kabila manda arangije ugasanga ayirangije rwose n'abaturage atabasha no kubageraho ngo banamumenye ese byibuze nk'umwimanda wa- abayobozi bandi baba bagiye kujya wenda kuba uriya ugiye kuza wa- joseph ashyizeho uzamuhagararira we ntabwo tumubara kuba tuzi ko ari umuntu wagiye ku buryo bugeze nguni ushobora kuzajyaho mu buryo bwo gu- bwo kugira ngo amuhagararire ariko tugeza nk'amahirwe hakagira nk'undi muntu watorwa atari uwo muntu kabere yashizeho ese byibuze hari ikintu bari guteganya gukorera abakongomani aho ngaho munyamitabo na za karwa na za kinyana na za butembo byibuze babashe kujya za kaburimbo kugira ngo ni- n'ibiraro byabo bikorwe neza dore ko hari ikibazo cy'imvura ugasanga abantu ntibagenda neza ugasanga nta n'urujya n'uruza ruhagera kandi ari naho hantu haturuka ibihingwa byinshi byakabaye bigeza muri muri goma ndetse nawe za bukavu n'ahandi hose ubwo twagira ngo iki ngiki cyagihita kinsubizaho uwo mutumire mwazanye murakoze murakoze fabrice eh, mu kanya turaha ijambo eh, ndorimana semana twari twatumiye abandi batumire emmanuel sekiyoba kana gode ciri haguma ariko amatelefone yananiranye nti- twashoboye kumvikana eh, ni ingorane z'ivyuma rero eh, ariko reka rero umushikiranahe ndorimana agire ico avuze ku bishikirijwe na eh, john hamwe na fabrice bari mu rwanda duga kw'ijambo
Eh, murakoze cyane Eh, icya mbere wo john eh, ibyo ibyo yavuze bifite ishingiro kuko nimba ibiro bikuru bifashwe n'inkongi ibiro bikuru bitegura amatora mu gihugu cyose bigafatwa n'inkongi mu by'ukuri hasigaye ibyumweru bitageze kuri bibiri kugira ngo amatora abe uhita ubona ko iyo nkongi eh, hatabayeho gusubika amatora ngo barebe uburyo bongera kwisuganya kuko ayo nkongi yatwaye ibintu byinshi mu by'ukuri Eh, ub- ubwo rero umuntu ahita yibaza mu by'ukuri ayo matora agiye kuba ibyo biro bikuru byarafashwe n'inkongi eh, bizagenda gute azaba ari amatora anyuze mu kuri izo mpungenge ziwe rero yewe ndazemera ikindi nanone twibuke ko nubwo turimo tuvuga ko ari ama- ari amatora ya perezida wa wa repubulika ya kongo hariho n'andi matora aza- a- bizakorerwa rimwe hari amatora azabera mu ntara hakenewe abantu intumwa za rubanda ibihumbi cumi n'icyenda magana atandatu mirongo ine bazatorwa kuba abadepite porovinsiyale ndetse mu mu rwego rw'igihugu hakaba hakenewe abandi badepite ibihumbi cumi na bitanu magana atatu mirongo itanu na bita- na batanu ayo matora rero yose ateganyijwe icyarimwe nubwo ubu turimo tuvuga cyane aya perezida ariko urumva n'ay'intumwa za rubanda agomba gukorerwa hamwe byose ntabwo birimo bigaragaza umucyo mu buryo bugaragara hanyuma uyu wa kabiri fabrice hari ikintu yavuze cy'imihanda mu by'ukuri kongo ni igihugu cyagiye gitekwa mu buryo bwabyo ku buryo ahantu kure ahantu kinshasa irasa naho iri ku ruhande cyane iri ku ruhande cyane ikindi gihugu ikindi gice kinini cyane cy'igihugu kikaba kiri kure cyane ya kinshasa ibyo rero ku bwacu dusanga bishobora kuba ari bimwe mu bituma abaperezida barinda barangiza za manda bataragera mu duce tumwe na tumwe kubera ubunini bw'igihugu kuba kinshasa iri kure y'aho hantu ibyo nanone bikaba nabyo bigira ingaruka cyane ku matora yose akunze kuba muri congo kuko uduce twa kure tuba dufite tudafite imihanda imihanda ari mibi cyane kugira ngo bazatangarize rimwe bazabashe kubara amajwi no kuyohereza ikinshasa akenshi mu duce tumwe na tumwe bikunze kuba ikinshasa baratangaje uwatsinze nubwo muri utwo duce kubera kutagera imihanda kutabaho imihanda bo baba bakibara amajwi ndetse baza guhagarikwa rimwe na rimwe n'uko bumvise ko perezida yatangajwe ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane kuko tubona nta n'icyerekezo gihari cyo kuvuga ko ibyo bintu bishobora guhinduka cyane cyane ko turimo tubona aho kugira ngo habe amatora ya demokarasi aha abaturage amahirwe yo kwitoranyiriza uwo bashaka turimo turabona hashaka kuba ikintu cyo gushaka kwimika umuntu ndetse n'uwari uriho nawe nk'uko nabivuze mbere mwongere mbitsindagirize ntawe uramenya ko azarekura yagaragaje ko azi ubwenge bwinshi kuko yagiye ategeka abakongomani n'igihe atabyemerewe n'intego nshinga kandi akabategeka mu buryo bumworoheye cyane biranashoboka ko ejo bundi nyuma ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwa cumi n'abiri nyuma y'ibyo turimo twita amatora yazazana undi muvuno agakomeza agategeka bityo rero uwo muvandimwe fabrice kuba nta mihanda n'iki ibyo nanone ni ubutegetsi nyine bwagiye buba bubi kandi bukaba buri ubutamoso niko twebwe tubibona icyo kibazo ndarimana tura kigaruka ko kugira ngo uduhe umuco kuri cyo ariko reka tubanze duhe ijambo samuel samuel muriwe neza samuel muratwumva numva telefone ya samuel harimo induru nyinshi cyane rwose reka duhe ijambo hemo hemo mwiriwe neza
mwiriwe neza bakunda ko mwaramutse muri hehe
kigali mu rwanda ku gisozi yegomeye izina irindi zina ninde
ruhamya ruhamya duga ku ijambo ikibazo turi ko tuvuga ku matora muri congo
icyo najya mubaze yego
hano ibyo byuma ko byahiye ese njye ndimo gusohoka wenda mu ishuri ntabwo nakurikira radiyo neza ese ibyo byuma ko byahiye ese bazanye ibindi bibisimbura ikindi kintu ngira ngo wenda nabwira nk'abakongomani cyangwa abari abantu bo muri congo ni ukuvuga ngo bahoza kuri amatora nta biriya bintu by'imyigaragambyo batwika amapine batwika imodoka n'ibindi bintu bikorwa remezo kuko bisubiza igihugu inyuma ntabwo abakora biriya igihugu gitera inyuma kandi biba byaragezweho biba ari byinshi cyane binavunanye gusa akanajya wenda kuri ziriya mashini avote sibyo kuba zizagera mu duce twose bazitorereho cyangwa zizaba ziri mu mijyi akanajya mumenye wenda murakoze murakoze murakoze reka duhe ijambo kandi jean claude jean claude mwiwe neza
mwiriwe mwiriwe radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza muri hehe
muravugana na ambasade ngoboka jean claude ni mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere yego mwe duga ku ijambo duga ku ijambo baje kubashimira radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga ni ikiganiro cyiza cyane noneho nshimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye mu gihugu cya mu baturanyi nibyo koko muri iki gihe cy'amatora baba bakwiye kwitwara neza ko hari amakuru menshi nkatwe y'abaturanyi b'abanyarwanda turi mu gihugu cy'u rwanda tuba twumva ngo inzu ngo zatwitswe ngo amamutungo abantu ngo bari gufatwa mbega mu bintu byerekeranye n'umutekano ikintu nabisabira ubundi ikintu cya mbere y'amatora agiye kuba abari mu mucyo mu bwisanzure buri muturage wese uhatuye afite uburenganzira bungana n'ubw'undi kandi ijana ku ijana babasha kwitorera ijana ku ijana ubwo rero iyo hatangiye kuzamo ibintu by'imvururu amatora ntabwo aba ari mu mucyo ahubwo amatora yabo ashobora kuba arimo akaduruvayo nk'uko tuba tubyumva ku bitangazamakuru bimwe na bimwe bisohora ku maradiyo n'ibinyamakuru nk'ubu twumvise ejo bundi ko hari inzu yahiye hahiramo imashini twumva ngo hari umuntu ugomba umuperezida waho yaba wari uriho yaba ashaka kwimika vatse yari wuba perezida ibyo nabyo tubyumva mu bitangazamakuru dukunda gukurikirana cyane ese uwo mutumirwa nyine nibyo namwibazirizaga ibyo byaba ari byo koko byaba ari byo koko nimba uwo muntu ahari baba bari gushyira imbere mu majwi bavuga ko ariwe ugomba gusimbura wari uyoboye igihugu cya kongo nanone ikindi namubaza ese ko hano mu rwanda tubona ko hari igihe amatora aba hakabaho indorerezi zituruka hirya no hino mu bihugu ese nabo baba izo ndorerezi zihari zaba bari kwifashisha muri iki gihe cy'amatora bagiye kugeramo zaba ziza gukontorora uko amatora ari gukorwa cyangwa ikindi nanone nabasaba nababaza hari igihe ubona nko buri site y'itora ahantu amatora azabera usanga hari indorerezi bihari muri icyo cyumba cy'itora ese izo gahunda nabo barazifite zo kuba amatora yabo agomba guca mu mucyo kandi akaba n'indorerezi zigomba kuyakurikirana isaha ku isaha nta kibazo kibayemo kandi ikindi nanone nakongera kubibwira rwose turabakunda cyane n'abaturanyi bacu ariko bagerageze bakaze ikintu bazane amahoro mu matora bakore amatora mu mucyo rwose nta mvururu zibayemo byadushimisha nkatwe nk'abanyarwanda twese tunyuranye rwose twumva
murakoze jean claude ndorimana semana mugira icyo muvuze ko byashikirijwe na remo remo ruhamya na jean claude mu kanya gato
murakoze cyane remo yabazaga nimba ibyuma byahiriye muri mu nyubako ya seni nimba byarasimbujwe ibyo ntabwo twamuha igisubizo gifatika ko byaba byarasimbujwe cyangwa bitasimbujwe gusa igihari ni uko seni inyubako ya seni yahiriyemo ibintu byinshi amatora aburaho igihe kitageze ku minsi cumi n'itanu ibyo rero tukaba dusanga bizagira ingaruka zikomeye kuri iki ngiki turimo twita amatora agiye kuba hanyuma ikindi yabaziye ngo se izo mashini ziteganyijwe ko zigomba kuba ziri ahantu hose ubundi ziteganyijwe ko zigomba kugera hose hazaba hari site y'itora kuko biteganyije ko umuturage aho kugira ngo atere igikumwe ku gipapuro bazamwereka amafoto y'abakandida abo makumyabiri n'umwe agakanda agateraho igikumwe ku ifoto iruhande rw'ifoto y'uwo ashaka ni ukuvuga ko izo mashini avote biteganyijwe ko zigomba kuba ahantu hose hose hazaba hari site y'itora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hanyuma uyu muvandimwe wa kabiri nawe ashobora kuba yafunguye radiyo atinze ego n'ibibazo wari wamaze kwishyura ibyo twabivuzeho twavuze ko indorerezi ziteganyije ko zigomba kuba zihari zikaba ziri ku masite ariko twavuze ko ibyo mu matora yo muri afurika ntabwo kuba indorerezi zihari cyangwa zidahari aribyo biduha biduha icyizere ko amatora azagenda neza cyane cyane ko tuzi ko hamwe ahenshi muri afurika izo ndorerezi zigenda zitanga raporo ko hari ibintu bikeya ngo bitagenze neza ndetse izo ndorerezi nta kintu ziba zishobora guhindura mu byapanze biri bube ndetse twanatanzemo urugero ko hamwe na hamwe nko mu rwanda amatora akunze kuba saa moya amatora aba yarangiye izo ndorerezi ziba zifite gahunda yazo ziba zivuye hirya no hino zifite gahunda ko akazi gatangira wenda saa mbiri ko amatora ashobora gutangira saa mbiri cyangwa se saa moya bikabije ariko ahenshi bajya ku masite y'itora bagasanga abantu barangije kwitahira barangije gutora ibyo nimba ari demokarasi amatora aba yabaye mu mucyo cyangwa atabaye ari uburyo bwo gukora amatora mu mucyo cyangwa ari uburyo bwo kutayakora mu mucyo ibyo ntabwo twabitangaho twakora ubuzima kuri ibyo ariko tuzi ko nabyo bijya bibaho bityo rero kuba indorerezi zihari cyangwa zitari zidahari ibyo nta kintu gihindura mu by'ukuri uretse ko hariya biteganyije ko muri congo zizaba zihari hanyuma iki kintu cya nyuma yavuze kaduruvayo mu by'ukuri abaturage bakagombye bo muri afurika bakagombye gukura mu bitekerezo inyigisho nyinshi zikaba izo guhugura abaturage kuko abenshi iyo bagiye mu mihanda bakangiza ibintu ubundi baba bangiza iwabo nka kabila zaba ari kinshasa ba sadari bose zaba ari kinshasa kubona nk'umuturage w'i bukavu atwika iduka rya mugenzi we cyangwa atwika imodoka ya mugenzi we yari kuzamutwara agatwika ibikorwa remezo agatwika ibitaro yari kuzivurizamo agatwika isoko yari kuzaremamo ibyo dusanga ko ari bwa buzizi kandi ubuzizi ahanini twebwe dusanga ubuzizi mu bihugu bya afurika by'abaturage mu bihugu bya afurika ahanini ari abategetsi aribo badashyiramo imbaraga kugira ngo babashe kujijura abaturage kuko muri ubwo buzizi niho babasha kubayobora uko bashaka niho babasha kubakora ibyo bashaka bakabasubiza inyuma akanya kihuta cyane bose muce ntahindura imana reka duhe ijambo kandi undi munywanyi albert albert mwiriwe neza
mbega mwiriwe neza muri hehe albert
eh muri hehe
ubu ngubu ni ahantu bita rusizi yegomeye ikibazo cy'imviro
ah ikibazo njye n'igitekerezo mu by'ukuri twakabaye uburyo dushyira hamwe nk'abanyafurika sinzi impamvu ibihugu byacu ari byo bigomeza biryana biryana biryana njye mpora nibaza impamvu ariko bintera igihunga kabisa numvise tugomeza tumeze gutyo buri gihe buri gihe
egomeye icyumviro reka icyumviro cyawe ni icyumviro abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika benshi bahamagaye bashikirije bakibaza ituma muri afurika indyane zitavana ko mu ntahe ndarima na semana ijambo ni rwawe tuga ku ijambo
murakoze cyane nicyo gitekerezo twavugaga ubundi izo njyane z'abaturage ahanini ziterwa n'ubuzizi ubutegetsi tugira muri afurika ntabwo bukora ibishoboka byose ngo bubashe kujijura abaturage mu buryo bugaragara ibyo rero ni bituma bwa buzizi butuma amatora akurikirwa n'indyane mu by'ukuri zitakakwiye cyane cyane ko ababihomberamo ababigiriramo ibibazo ari abo baturage nyine bari aho ngaho abandi baba bibereye za kinshasa ndetse ahanini baba bakurikira iryo somo ry'amajwi cyangwa ibyo byabaye bari kuri televiziyo barimo banywa umuvinyo baseka bishimye ndetse rimwe bakanahura abo banyepolitiki ariko ugasanga abaturage bo hasi kubera ubugizi baragenda baratwikira bagenzi babo barica bagenzi babo baratwika ibikorwa remezo nabo byari bibafitiye akamaro kubera iki kubera kutajijuka mu by'ukuri icyo ni cyo nkunda gusaba n'abategetsi bo mu bihugu bya afurika ibihugu byacu ni uko bashyira imbaraga nyinshi mu kujijura abaturage kuko abaturage bajijutse nabo byorohereza abategetsi kuba bayoborana mu gusozera mushana hendera imana mutubwire ibintu mwibaza ko bishyura gushika mwavuze ikibazo cy'uko ibintu bisa n'ibidatomoye cyane rwose mu gihe ayo matora yoba hagatorwa umunyapolitike atavuga rumwe na leta byogenda gute mu gihe utorwa washikirijwe n'ubutegetsi byogenda gute reka ijambo rigwaye mu kanya gatoya
kugeza ubu ngubu biragaragara ko kabila asa n'aho yifatiye abanyekongo abafite mu kiganza cye ni ukuvuga ubu uko azitwara muri ino minsi nibyo bizaha amahoro igihugu cyangwa bikakigusha mu njyane muri izo ntambara zidashyira cyane cyane ko ukurikije n'uburyo ndimo mbona babiri babiri bagiye bifatanya muri abo bakandida bagiye bifatanya biragaragara ko nko mu gice cyo muri esite hano muri za kivu hashobora kuzaba ibibazo abakongomani bavuga ikinyarwanda mu by'ukuri ndabona bagomba kwirinda cyane akanya katujanye mushiya ntahe ndorimana nashaka kubashimira cyane rwose ndabona akanya kagiye kubashimira kubera uruhare mwagize mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turashimiye kandi na Godeciri Haguma na Emmanuel Sekiwa abanyekongo bagiye kwitoza muri Kongo ariko kubera amatelefone tutashoboye kuvugana turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mugashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo byanyu turabashimiye kandi n'abakurikiranye bose ikiganiro muri sanga tukaba tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri sanga ariko dushikiriza